mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na diane ninazwi
ejo ni reka tuyahereye aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubushikiranganje bwo kwivuna basi muri kino gihugu buhakana ko amerika ataha uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mu icura ry'ingabo z'uburusiya z'amapeteo hejuru ziri kurwanira muri ukraine john kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri leta zunze ubumwe za amerika pentagon abeshuje ivyo vyagiriji inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohowe n'ikinyamakuru ny'amerika the new york times akigaruka kuri ivyo vyagiriji kirby aremera hada imanga ko amerika yahaye inyigisho z'iperereza abasirikare ba ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cyabo ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'uburusiya kugira ngo vyorohe ko ukraine ibica the new york times kuwa gatatu w'ino ndwi mu ijoro yemeje ko iperereza rya amerika ryafashije ukraine kumenya ahanyegeje ahanyigeye abajenero b'urusiya no kubica kuva uburusiya butangura gutera ukraine ikinyamakuru the new york times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba amerika batashimye ko amazina yabo aje ahabona hari bo bakibwiye ko abo bajenero barenga mirongo ibiri b'uburusiya bishwe na ukraine kandi ko abenshi mu bishwe ukraine yamenye ibibanza barimwo ibifashijwemo na amerika aho impande zihuriza ni uko ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'uburusiya mu ndwi iheze habuze gato ngo itera ikirindiro cari cagendewe n'umukuru w'intwazangabo z'uburusiya amakuru atararemezwa n'impande zose avuga ko ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make general valeri gelansimov atwara ingabo zose z'uburusiya ahavuye ikimenyeshamakuru the new york times kikavuga ko amerika itanga amakuru y'ahari ikirindiro gikuru c'ingabo z'uburusiya ziri ku rugamba ari ku burusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo umuvugizi wa pentagon kuri ibi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigabako akanama kajeje umutekano mu biro kwa perezida wa amerika white house kanebaguye inkuru ya the new york times kavuga ko yuzuye ugusamara tukivuga ku vy'intambara y'uburusiya na ukraine ukraine yemerewe ingabiri y'amafaranga arenga miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atanu vy'amadolari ya amerika ayo mafaranga yatanzwe n'abagiraneza bari bamaze imisi varsovi ku murwa mukuru wa polonye mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu mu kiganiro cihariye umushikiranganji wa mbere wa ukraine yahaye ibiro vy'ijwi rya amerika ku mugabane wa buraya yo mu burengero yashimiye umuryango umwe bwa buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira Ukraine umushikiranganji Denis Shimal yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe muri ano mezi ane aheze kigira ano mezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi zitanu z'amadolari ku kwezi akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi mirongo itatu na zitatu z'amadolari Perezida Joe Biden asaba kongere ya Amerika guha Ukraine buzoba bwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira nk'uko yabivuze ko Ukraine itsinda intambara igasubira kwiyubaka bidatevye uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati Ukraine izotsinda iyi ntambara kandi inyuma y'intsinzi tuzaba dukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru agezeho hirya nino ku isi perezida w'uburusiya vladimir putin yasavye imbabazi israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'abayahudi umushikiranganji w'imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga umushikiranganji w'uburusiya n'ayandi makungu serge lavrov mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'abataliyano yitwa zona bianca mu ndwi iheze yavuze ko umwansi mukuru w'abayahudi ari abayahudi ubwabo yongera ko umukuru w'abanazi adolf hitler yari afise amaraso y'abayahudi ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri israel vyemeje ko putin yasavye ikigongwe bivuga ko naftali benet aramutswa ubwo bushikiranganji yemeye gutanga imbabazi putin yasavye ku izina ry'abayahudi agira ko amushimira ko yerekanye aho ahagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi abanazi b'abadagi bakoreye abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose ubwo bwicanyi bwahitanye abayahudi baharugwa mu miliyoni zitandatu ku mugabane wa afurika amatora y'umukuru w'igihugu muri somaliya azoba igenekerezo rya cumi na gatanu uku kwezi kwa gatanu hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya umurwi w'abashingamateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya perezida wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu manda ya perezida mohamed abdulahi mohamed batazira famojo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ariko aguma ku butegetsi bitewe ahanini n'uko byamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza mu zindi mvo nyamukuru zacereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati y'indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amaleta yigenga ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya munani uku kwezi kwa gatanu imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri hama itora rikaba igenekerezo rya cumi na gatanu muri somaliya perezida atorwa n'abashingamateka n'abakenguzamateka uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi bibiri vya gatatu vy'abagize inama nkenguzamateka na nshingamateka ni ukuvuga amajwi ijana na mirongo umunani nane perezida famojo aremerewe n'amategeko kongre aremererwa n'amategeko murantunga aremererwa n'amategeko y'uko yokongera kwitoza abamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimwo babiri mu bigeze kuyobora igihugu akaba ari hassan sheikh mohamed na sharif sheikh ahmed famojo mu bandi bazohangana harimwo uwahoze ari umushikiranganji we wa mbere ariwe hassan ali kaile uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimo kurwanya imirwi y'intagondwa irwiriyemo aba al shabab bamaze igihe babangamiye umutekano wa somaliya
diane nahazwe urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika mu kanya tunajya mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika mu burundi abaturage barinubira inzego zishinzwe gufata ibyemezo ku biciro bikomeje kuzamuka umva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisigara cya bujumbura muri rusange ni nka byose kubera ibifungurwa amabisi n'amazu abayafise barayadutsa kwiyunguruza biragora nta sukari ihari nta bitobo bihari nta sima ihari ibintu byose birabuze abo ni bamwe mu barundi batishimiye ibiciro by'ingendo byazamuwe mu rwanda bamporiki edouard wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yahagaritswe ku mirimo akurikiranyweho ibyaha bya ruswa impunzi z'abarundi hafi mirongo icyenda na gatanu ku ijana mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania ntibari bikingiza virusi ya korona izi nkuru hamwe n'izindi ijwi ry'amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimujye kure radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ejo yahagaritse ku mirimo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco eduard bamporiki itangazo ryashyizweho umukono na minisitiri w'intebe eduard ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo bamporiki agomba kubazwa akurikiranweho ijwi ry'amerika ryashatse ribu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo batubwire icyo eduard bamporiki akurikiranyweho ariko ntibatwitabye gusa mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa twitter rib isobanura ko eduard bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo rib ivuga ko iperereza rikomeje mu gihe eduard bamporiki afungiwe iwe mu rugo mu burundi abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kwiyongera barabivuga nyuma y'icyemezo minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kuwa gatatu icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura ni inkuru ya Thierry ndayishimiye iyi myidogo y'abanyagihugu mu burundi ishimikiye ku ngingo yaraye ifashwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe no kunguruza abantu n'ibintu yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara ca bujumbura ndetse no hagati mu gihugu ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu byiyongereye ko hagati y'amafaranga amajana atanu n'igihumbi y'amarundi mu gihe mu gisagara ca bujumbura no ku nkengero zaco hagiye hiyongera ko amafaranga ijana n'ijana na mirongo itanu ku yari ahasi yisanzuye abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika berekana ko babuze epfo na ruguru kuko uko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba baratutse ibintu byose nk'abakozi bakoranaho imishahara iteka iraduka numva ubuzima buragoye cyane cyane mu gisigara cya bujumbura muri rusange ni nka byose kubera ibifungurwa amabisi n'amazu abayafise barayaduza urumva ibintu byose byabaye ndansi kwiyunguruza biragora nta sukari ihari nta bitoro bihari nta sima ihari ibintu byose birabuze hanyuma bagaca batunze igiciro kandi ukabona ko byose bibuze kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'ijwi ry'amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha atatu mu gisagara ca bujumbura abaridoga bavuga ko uretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo c'ibura ry'imodoka ntako twubwakirira mugabo iyo iyo ba baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura y'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nk'uburane ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bamwe bacereweyo bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba n'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'ijwi ry'amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo twabyakirenza cyane kuko nta hopinga leta uko zivugijwe nuko zitamba mbo ikintu ikintu cyohindurwa ni uko bodiha ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari turatonda tukarara kuri sitasiyo iminsi itatu tutaronka nuko natwe ngo tuvugira rero kugira icyo gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tugakora akazi nk'uko bisanzwe bogerageza ibitoro bikaboneka hose umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye ijwi ry'Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kuharenganirwa gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu ntako twubwakirira mugabo iyo iyo ba baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura y'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nk'uburane ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bamwe bacereweyo bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba naho ku bijanye n'ingabire y'igitoro leta y'ubuyapani yemereye igihugu c'u burundi mu minsi iheze ngo ntirashika mu gihugu nk'uko abanyagihugu benshi baguma babyibaza cane cane ko muri iki gihe igitoro gikenye albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyi ndwi iyo tugize amasezerano nka bene ayo birafise inzira bicamwo kugira aje mu ngiro ubuyapani twasinyiraniye n'ivyo mugabo buravuga buti ico gitoro muca mukigurisha mukagurisha hanyuma mu burundi kugira ngo muronke amahera amahera avuyemwo acaja mu bikorwa vy'iterambere mu bisata twumvikanye ko n'igihugu c'ubuyapani murumva rero yuko ico gitoro ntikirashika ngaha ntikirashika ngaha kiri mu nzira iri duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangajwe mu kwezi guheze ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kane uyu mwaka serive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu rwanda mu karere ka musanze intara y'amajyaruguru imiryango irenga mirongo itanu yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda eric bagira ubusasu imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa irwaje amavunja ijwi ry'amerika rigera mu kagari ka kabazungu mu murenge wa musanze mu karere ka musanze ho mu majyaruguru y'u rwanda yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakize amavunja ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka itanu biboneka ko amavunja yamuzahaje ababyeyi be nabo mu muryango basigajwe inyuma n'amateka kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye leta uramwe nawe wirirwaga mu mashiga bukwiye naho nta muntu uba muri mwacu ntawe rwose nk'ubeshi kariya ko niko karananiranye uriya we yarananiranye wa marita y'ingeneye ni umukecuru w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko nawe mu murenge wa musanze arwaye amavunja mu buryo biboneka ko budakabije yabwiye ijwi ry'amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura uracyarwara imvunja se ntazirwara ko ntagiye kwihandura bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mu- mukecuru
none uko gazaga tuzi igihe uko gazaga ngo guke tuzi uko gazaga n'icyo gaziraga none se nta buzukuru ufite baguhandura sabuzukuru i- i- i- ibyabaye byasize iki ibyabaye uravuga iki mukecuru
intambara yabaye yasize iki mu buzukuru naramugaye bati ndi ikirema kuri kureba ndangije imyaka cumi n'irindwi ndi ikirema ubwo nta kintu nta kintu nkoraga ni ugutega barampa ni ugutega barampa nta kintu gishobora gukora niyo akavunja kaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura baba batabonetse rero ni uko nyine igihe babonetse bakagahandura abaturage bavuganye n'ijwi ry'amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja gusa hari n'abo byumvikana ko basa n'abarambiwe abarwaye cyangwa abarwaje amavunja ntabwo turabahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima murinda kuzana abanyabuzima ngo bahandure imvunja Eh, ahubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagasha dusa n'abateye amahane ubwo rero bikaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha mbese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka mbese wowe waruhandura buri munsi ijwi rya amerika riganira na bwana ramuri janvier meya w'akarere ka musanze yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho muri iyo porofayili nakubwiye twakoze ihera mu kwezi kwa kane yego twabonye abantu mirongo itanu na batatu ubu nibo twahanduye nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu ariko nk'uko nabivuze ushobora kuhava muri uku kwezi ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi warwaye ariko abo ngabo nibo twasuhuzanyije uku kwezi kwa kane eh, twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije umuyobozi w'akarere ka musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa ari ikintu kijyanye n'amavunja hari porofayile ku- kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa ejo ubundi gusohorezanya n'ukwezi kwa kane byarakozwe hari aho rero byagiye bigaragara eh, icyo kibazo nta kindi kibitera ni umwanda So, icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo turegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye abaturage abajyanama b'ubuzima uru rubyiruko rw'abakorerabushake tugenda tubifatanya aho bigaragaye ndetse n'ibigo nderabuzima kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo, yo gusiga aho bahanduye ubajije abarwayi cyangwa barwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene impamvu ku- ni ukubura amazi wenda yabuze amafaranga yo kugura amazi mbo n'agasabune ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabune me niba ari amarogano nta mbizi pe niyo myaka itanu mvuze irarenga ni ukuri pe amavunja gabaye nkiwanje akaramata ni ukuri ari n'igihe niheba nkavuga nti mana kuko wankuyeho iki gisuzuguro c'amavunja Eh, nkumva ni ibintu nanje bimbabaje nimba ntagiye guca inshuro nk'ubu sibyo nagiye gushaka icyo bararariraga amavunja ntabwo ndabwitaho buraca mu gitondo nje gukora mu kw'abandi mu kwa rubanda ntahe bwije mu bihe bitandukanye intara y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u rwanda paul kagame yakunze kumvikana anenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja aha yababwiraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Mm, kandi tuvuga ko dutunze tuvuga ko tw- duhinga hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo ntabwo nari nzi ko mu rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja usanga abana b'abanyarwanda ba- bari mu mashuri barwaye amavunja ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka musanze biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya kuko aho baba naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i musanze mu majyaruguru y'u rwanda
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
bamwe mu baserukira abarundi bakora imirimo mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo basaba abayobozi b'uwo mujyi kubemerera gushinga ishyirahamwe ryakurikirana ibibazo bahura nabyo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika bedasite ngabo uri uvira mbaruke joel ni umwe muri aba barundi biganjemo abakora imirimo y'ubwubatsi gutwara za moto ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye twasanze ku biro by'umujyi wa uvira twaje ngaha kuri mbere kugira ngo turabe ingene twuvugana n'abayobozi bakuru barongoye iyi vire ya uvira meya wa muji turabe ko tububona nawe tuyage tumubarire ingorane dufise ngaha ziduhanze twebwe abarundi ngaha dufise ingorane ziduhanze zerekeranye n'ibibazo tugiye duhura navyo bitarongerwa umuti kibi mwa bibazo dufise ni byinshi cyane uraraba ngaha abana b'abarundi bamaze kuba benshi cyane ngaha mu gisagara cya buvira kandi nta organization bafise tuvuga ngo mwishira hamwe bakoreramo basi mu kijya gihe bagize ingorane baraba ingene ijya shira hamwe ryabagarukira ko cyangwa ryabafasha aba barundi bakorera imirimo yabo mu mujyi wa uvira basobanura yuko kubera kutagira ishyirahamwe babarizwamo hari igihe bahohoterwa bakabura abakorera ubuvugizi aha muri uvira turahaba dufatwa abantu bafatwa bafungwa abandi bafatwa bagirizwa ko ari aba efunere abandi bafatwa ubu rero kugira ati tuve hasi nuko twumvise ko ubuenya basigaye bafata n'umuntu n'ufitaniye ikibazo n'ubundi akamufata babura icyo bamwagiriza bakamwagiriza ngo ni umuredetabara noneho abo baredetabara tuzi nta nabo tuzi kuko tuzi icyatuza twaje guhangana n'ubuzima turondeye icyo tushikiriza imiryango twasize mu burundi kenshi baravuga ko umurundi aje ino abaze mu migwi y'abagwanyi twebwe rero dushaka kwitandukanya n'iyo migwi bavuga nicyo gituma dushaka ko umurundi wese aza tumubonye atwegereye tuja tumushyira muri asosiyasiyo yacu tukamenya icyo aze gukora nimba ari umudarisi cyangwa umumotari cyangwa umurimyi cyangwa umwubatsi tukamenya ikintu aze gukora icyo ari cyo nicyo gituma twakiriye iyo asosiyasiyo kugira ngo tumumenye twitandukanye n'abo bantu kuko tumuzi akatubwira n'akazi akora ni ukuvuga afatiye mu bindi bintu by'iyo nk'ibyo tube duca tuduza amaboko kuko ntituba tumuhuza aba agiye ku bintu n'ibyo yatubwiye yaza gukora ndayizeye patrick ni umurundi twasanze kuri meri ya uvira agaragaza yuko babangamiwe kandi n'amafaranga angana n'idolari cumi na zitanu bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri congo kugira ngo bemererwe gukorera mu mujyi wa uvira igihe twavuga mu burundi turi ko tuza dufite amasepejere twe tuba tubona ko dufite ibyangombwa ariko tugeze ino turi ko turarondera mu buzima bwa minsi yose hari iyindi karte batuzanyeho ngo yita sejuru karte de sejuru ndetse n'uno munsi turi ko turavugana nabonye abayita ba dejeme muri santire ya uvira hari muri aveni aveni kare bariko barafata abarundi ni ukuvuga umurundi bafata bamwagiriza ko adafite sejuru n'ubu ndetse n'ubu ubu sepejeri ubu nta kamaro igifite ku murundi igifite akamaro niyo sejuru yonyine kuko utayifite bagutwara uco ufite ndetse canke bakaja kugufunga ijwi rya amerika ryavugishije umuyobozi w'umujyi wa uvira wungirije kifala kiki kapenda atubwira yuko twongera kumuvugisha nyuma y'amasaha atatu kuko ari mu nama y'umutekano twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone ariko bamwe muri aba barundi barishimira ibiganiro bagiranye n'uyu muyobozi w'umujyi wa uvira wungirije kuko ari byo yabijeje bo yatwemerera ko azadufasha kugira ngo bikunde turonke impapuro zisabwa ama turonke na sitati kugira ngo bikunde dukorere ku mugaragaro kugira ngo natwe bikunde tumenyane nk'uko turi dukorera ngaha mu gisagara cya uvira twavuye mu mihinga itandukanye kugira ngo bikunde dukore dutuje turi hamwe nimba ari ugize ingorane amenya aho yitura saha muri uvira honyine bamwe mu barundi bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita kuba bagwanyi ndetse no kuba muri kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ahubwo no mu kibaya cya rusizi ndetse no muri teritwari ya fizi abarundi bahakorera nabo bagenda bahohoterwa rimwe na rimwe vedasi gabo ku bwaradijwi rya amerika uvira impunzi z'abarundi hafi mirongo icyenda na gatanu ku ijana mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania ntibari bikingiza virusi ya korona babitewe n'impuha n'amakuru mabi bumva n'inyigisho zidahagije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yaduteguriye inkuru irambuye igihugu cya tanzania gisigayemwo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine n'itanu ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajejwe amagara y'abantu mu ntara ya kigoma abamaze kwicandagisha bagera hafi ibihumbi indwi majana indwi na mirongo itanu gusa benshi muri bo n'abageze mu za bukuru leta ya tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa covid cumi n'icyenda ku banyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze aho perezida samiya suru hasani yabaye wa mbere hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'abarundi mu nkambi za nduta na nyarugusu inshanco zabaye iza mbere zitwa johnson and johnson zavuye muri leta zunze ubumwe za amerika hama hakurikira izitwa sinopharm zavuye mu bushinwa hamwe na pfizer ibihuha amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta bahaye ikiganiro ijwi rya amerika urwo rushinge rwa korona ntabwo twipfuza kuko n'abagwiteje ama- ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari ukubandanya bi- bagendana bujya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi urwo rushinge rwa korona ntabwo twifuza kandi ikindi nacyo twongera ko ni uko no ku mashuri abana basigaye biga nabi bivanye n'izo nshinge babonye igare bakiruka ico kibazo co kuvuga ngo gutera izo shinge za korona tugombye ico kibazo twebwe izo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye nka jeho nyine ntangoye kuzumva numva agahinda mu mutima nta mahoro tunasubiye kumva ni ukuri aha ni ingorane ku mutekano w'impunzi aha ni ukuri twebwe kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima iwacu ni ukuri nimurabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu he nivyo turagira amakenga je niyo ngarura nko kuri jewe niyo hageze ku mwanya wo kuza guteza inshinga ntangaha babuze byiza gusa babanze batange inyigisho urucanzo rusigura iki rufasha iki bigenda uku byonyine ni ukuri umutima ucu- ucuguma uri hejuru kandi n'ukuri turasabye leta ya tanzania na un bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu cy'u Bur- cy'u burundi izo nshinge zicandagisha ubugomba ni ku bushake nta guhatwa kurimwo naho biri uko harimwo bake bake babona yuko izo ncanco zikenewe kandi zofasha gukemura ico kibazo gihangayishije hafi amakungu yose kandi kitarafatirwa umuti urama mu gihe c'imyaka hafi itatu kuva uwo mugera korona wadutse mu gihugu c'ubushinwa cya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zagiye hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi ni ukuri turashima hanyuma kandi ba- baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi muraba ukungene mu- mudukingira vuba na vuba turabe ko tworonka agahengwe nka twebwe turi impunzi bamwe bamwe niba ntaho nikora hari aho ishobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe bura- burangirikanye kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugera korona utanguye kuvugwa mu gihugu ca tanzania ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe medicine sans frontiers ariryo rigejwe igisata c'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga inyigisho ku bijanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera korona gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho bya nkenerwa mu kwirinda uwo mugera muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms yemeza ko umugera korona umaze kwica abatari bake hose ku isi ariko nta makuru y'abandura cibure abicwa n'uwo mugera arashigwa ahabona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka itatu kuva uwo mugera utanguye kuvugwa gusa amakenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha na habihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije diodone cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera